ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriyani itangishaka mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na kabiri kuri uno munsi wa kabiri mu burundi bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi hariho abashobora gufungura rimwe ku busi ukaheruka nk'aka iwanyu mu gitondo ugashobora kurya nk'utwo ku mukuru wakuru umuceri ikigori yahora arizwa imbuzi kambere n'icyatanu umuntu yarasuma kandi urabona rero ukibona ko amafaranga ariko umenga aguma ata agaciro kuko inoti y'ibihumbi icumi ntizibira abantu abo ni abarimyi bo mu ntara ya ruyigi na ngozi mu burundi leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yongeye kwagiriza u rwanda ko rufasha abagwanya ubutegetsi ba M23 umunyapolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere ayategetse ubwongereza mu kiringo cy'umwaka umwe gusa ibiganiro vya mbere vy'amahoro vyagenewe guhagarika ingwano hagati y'igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigreya vyatanguye uno musi ku wa kabiri muri Afrika y'Epfo amakuru avugwa hirya no hino ku isi umunyepolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere wa w'ubwongereza mu kiringo c'umwaka umwe gusa asubiriye muri ico kibanza Liz Truss yakimazemwo imisi mirongo ine n'icenda gusa idonido y'inkuru Eddie Gwema ageza ijambo ku gihugu hanze y'ibiro bye mu mujyi wa londres sunak ubaye minisitiri w'intebe wa mbere utari umuzungu yavuze ko ku isonga ry'ibyihutirwa agiye gukora harimo kugerageza kuzahura ubukungu bw'igihugu bwarushijeho gusubira inyuma yagize ati kuri ubu igihugu cyugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ubukungu ni ibibazo avuga ko agiye guhagurukira kimwe no kunga ubumwe bw'igihugu avuga ko kunga ubumwe bikwiye kuva mu magambo bikajya mu bikorwa Sunak w'imyaka mirongo ine n'ibiri yabaye minisitiri w'imari ku butegetsi bwa Boris Johnson yasezeranije igihugu ko ubwongereza buzakomeza gufasha igihugu cya Ukraine kiri mu ntambara n'uburusiya Sunak afite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde ariko yavukiye mu Bwongereza. Umwe mu babyeyi be yavukiye muri Kenya, undi avukira muri Tanzania. Agiye ku butegetsi mu gihe abaturage b'Ubwongereza bakomeje gusaba ko haba amatora rusange. Sunak ari mu badashyigikiye ihamagazwa ry'amatora, manda y'ishyaka rye ku buyobozi itararangira, igomba kurangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu.
urakoze edi gwema ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka ibiri hagati y'igisirikare ca leta ya ethiopia n'inteko zo mu ntara ya tigreya vyatanguye uno munsi wa kabiri muri afurika y'epfo iyo nkuru yatangajwe na leta ya afurika y'epfo fidel niyongabo araduha ibindi kuri nkuru ico ivyo biganiro bigenewe gushikako no guhagarika intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi imiliyoni n'imiliyoni barava mu vyabo mu gihe abandi ibihumbi amajana n'amajana bageramiwe n'inzara ivyo biriko birahungabanya akarere kose ko mw'ihembe rya afurika ivyo biganiro bishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika bitanguye mu gihe leta ya etiyopiya yagize intambwe zikomeye ku rugamba mu gufata ibisagara bikomeye bitari bike mu ntara ya tigreya mu rwirangiye umuvugizi wa perezida wa afurika y'epfo vincent magwenya yatangaje ko igihugu ciwe cizeye ko ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya etiyopiya n'inteko zo mu ntara ya tigreya bizoba mu buryo bwubaka kandi bizoba ngirakamaro mu bizotuma haba amahoro arama ku banyagihugu bose bo muri Ethiopia. Abahuza b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bayobowe na Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria, abifashijwemwo na Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya na Pumzile Mlambo Nchuka yahoze ari cegera ca perezida muri Afurika y'Epfo. abaserukiye intara ya Tigreya mu biganiro batangaje ko ico bashimikiye ko mu biganiro muri Afurika y'Epfo ari uko ingwani ihagarara mu maguru masha imfashanyo zigashikira abanyagihugu muri iyo ntara ata nzitizi n'imwe ihari inteko za Eritrea zikava mu ntara yabo leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo ibona ivyo biganiro nk'akaryo ko gutorera inyishu intambara iyishamiranije n'inteko zo muri Tigreya no gukomeza intambwe imaze kugira muri iyo ntara akoze fide nyungabo ahandi naho sentare muri nigeria yategetse ko amatungo y'uwahoze ari umushikiranganji ajejwe ibitoro afatwa diezani alison muduwake akurikiranwa kuru- kuri ruswa no gusesagura amatungo ya leta edigwe maratubwira ibindi kuri iyi nkuru Alison Madweke yabaye minisitiri ku butegetsi bwa perezida Goodluck Jonathan kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu. Yatangiye gukurikiranwaho ibyaha bya ruswa kuva avuye kuri uwo mwanya. Ni ibyaha we akomeje guhakana. Icyemezo cyo gufatira imitungo ye cyafashwe n'urugereko rw'urukiko rushinzwe kuburanisha ibyaha by'ubucuruzi n'imari muri Nigeria. Mu mitungo yafatiwe harimo inzu zifite agaciro ka miliyoni eshatu z'amadolari ziri mu mujyi wa Abuja n'imodoka zitandukanye kugeza ubu ntawuzi irengero rya Alison Madweke amakuru ye ya nyuma yamenyekanye icyo gihe yari mu Bwongereza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ikirego gisaba kugaruza amafaranga agera kuri miliyoni ijana na mirongo ine n'enye z'amadolari uyu muminisitiri yigwijeho akoresheje ruswa
dushimira bagenzi bacu fide nyungabo na edi rwema badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri kumwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo yongeye kwagiriza u rwanda ko ingabo zarwo zibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi wa m23 mu ngwano ibera mu gice cya rucuru eh, kuva ku munsi wa kane w'indwi irangiye aliyasanka darius yakurikiranye iyi nkuru Ibyo birego byatanzwe na General Sylvain Ekenge umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo mu mugoroba w'ejo kuwa mbere hashize amasaha makeya gusa General Sylvain Ekenge atanga ibi birego leta y'u Rwanda yumvikanije ko idakwiye gukomeza kuba urwitwazo rw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo ubuvugizi bwa leta bwashize ahagaragara kuri uyu wa mbere u Rwanda ruravuga ko ibikorwa n'amagambo by'abategetsi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo muri iyi minsi bigaragaza ko icyo gihugu cyahisemo inzira ya gisirikare iryo tangazo kandi ryagize riti gushishikariza abaturage kwanga abo badasangiye ubwoko kurasa mu duce twegereye umupaka w'u Rwanda no gukomeza kubeshyura u Rwanda ntibizahanganirwa ijwi rya Amerika ryavuganye n'abanyapolitike b'inzego zitandukanye batanze isesengura kuri iki kibazo cy'imirwano yongeye kugaruka ni nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi irenga ijana bigaruriye umudugudu wa Bunagana muri groupe Majomba Seburiri Sendie Trésor n'umusesenguzi w'ibibazo bya politike arasaba ko guverinoma ya Kongo idakwiye gushakisha igisubizo ku kibazo cy'umutekano hanze y'igihugu ufashe za kominote zose ziba muri teritwari ya rucuru abaturage bose bari kwamagirira iyi M23 nta n'umuntu n'umwe uyishyigikiye ubwo rero urumva ni abasore ba- burya bamenyereye imisozi bamenyereye amashamba ubwo tekinike twa rekomanda guverinema ni ukudeploya abasirikare bazi buriya buce Cyo ntabwo tuvuga ko abahari nabo ntabwo bazi kurwana ariko by'ukuri hari abasore ndetse bari mu gisirikare batweretse ingufu zabo bagomba kurwanya M23 ntibone n'aho itobokera ubu hari ibihuru hariho zo bita za grot zose rero hari abasirikare b'abaofisiye benshi bo muri Kongo batazizi ariko dufite abandi bana bari mu gisirikare bakavukire nyine bazi inzira zose ndetse n'imyobo yo bo kwihishamo bakabarwanya bakabatsinda ku rundi ruhande Firemo Sambuka watowe muri grupe Majomba nka depite w'intara we ari kwamagana ibitero ku baturage b'abasivile leta n'abaparlementaire au niveau national bagomba gukora mbg conseka gahunda ni ukuvuga bagakora bagashakisha amafaranga ngo barashyira muri arme kugira ngo abasirikare babahembe neza babahereze ibikoresho bikwiriye natwe tugire igisirikare cyo kutwubahisha ntibyumvikana ko muvuma yatsinzwe yamara gutsindwa ize hanyuma idukoze isoni ifate bunagana n'ubundi burere biteye isoni donc twe tugomba kugira umusirikare akaba muri kondisiyo nziza kugira ngo niyo agiye kurwana akamenya ngo ndi kurwana basike ibyo ndi kurwanirira nanjye mbifitemo inyungu akiyumva yuko ari kurwanirira igihugu cye kandi icyo gihugu agomba kukirengera basi icyo gihugu kimubeshejeho abasore bacu bari kurangiza amashuri b'abashomeri bari kubura n'akazi bakumva ko bo ubwabo bagiye gukora arume basikiye muri arume ya lavi harimo imibereho n'igihe cy'intambara bakamenya ko tugomba kurwanira kino gihugu ko kidufashe neza dushingiye ku byo generali sylvain kenge yatangarije ijwi rya amerika iyi mirwano yatangiye kuva ku wa kane w'icyumweru gishize yagize ingaruka nyinshi arimo abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu bakomeje guhunga bagana irucuru santere yaguyemo abaturage bane n'abandi bagera kuri mirongo ine gukomereka mu duce twarangira rwankuba kengerero n'intamugenga muri teritwari ya rucuru ibi byose generali sylvain kenge abishinja u rwanda rukomeza kubeshuza no kuvuga ko rudafite uruhare muri iyi mirwano kuri uyu wa kabiri humvikanye nanone imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba za M23 intamugenga mu birometero hafi mirongo ine uva igoma kugeza n'ubu usibye abaturage bakomeje guhunga nta kindi abayobozi b'ingabo bongeye kuvuga ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma
rakoze yari yasanka ku nkuru adushikirije ubumwe bwa buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganji wa mbere mushasha w'uburundi gervais ndirakobuca kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu elojuburi kaneza araduha inkuru y'idonido mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umwe bwa buraya mu burundi rigaca ku rubuga rwa twitter niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri urwandiko ruto mperekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukura ibihano kuri gervain ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'uburundi yafashwe ku itariki ya mbere ku kwezi ikaba yemejwe n'akanama k'ubumwe bwa buraya ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere ubuserukizi bw'umwe bwa buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'uburundi n'uwo muryango maze busezeranya gufata mu mugongo uburundi mu migambi yose n'utwigoro ico gihugu gifise mu kuzana impinduka ijwi rya amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikoro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bishira uburengero bw'uburundi ahaturuka bwananzira ko buca abo twavuganya kamwemwe karabasi rero twabyakiriye neza cyane rwose biradufasha ibyo turonka mu makungu bumwe bwa buraya turabushimiye kuba bwabakuyeko ibihano turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje naho banezerewe karina tetsakian wo mu ishyirahamwe idhb rikora amatohoza ku burundi bavuga ko bigoye gutahura icyumwe bwa buraya bwahereye ko bufatiye ingingo mugabo kazima abdul umukuru w'umugambwe ipedezi gamibanga yibaza ko ubumwe bwa buraya bwabanje gushishoza bihagije tubona yuko ari ikimenyetso ntabesha ko ishyirahamwe ry'ubumwe bya buraya ryabonye neza yuko mu burundi hari amahoro hari umutekano riremeza yuko ibijyanye n'agatakazi na muntu mu burundi biriko bitera imbere biriko bitsimbatara metre christian ntakirutimana twari urunani rw'abanyamategeko kaja burundi amenyesha ko ubumwe bwa buraya busa n'ubwivuguruje busa arabushimira ico ni ikimenyetso simusiga cyo twofata ko twari preve irrefutable y'uko ibyaha vyo vyakozwe ubumwe bwa buraya ejo ni ntahe ya sasa ejo ntibazoba isura ariko jeha hakizimana twashyirahamwe foricon f riri mu bamaze imyaka irenga itandatu basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi aho tubisemera tuvuga ko nyabuna nyabuna burundi bukwiye gukurwa ko ibihano byose kiretse ku bantu gusa kuko uravye by'ukuri hariho intambwe uburundi bwateye kandi n'amakungu akwiye kuzarashima atanazi karayenga umuhinga mu bijanye no kumenyesha amakuru asanga inyungu nini zifise umwe bwa buraya kurusha uburundi nta kuri batubwiye bati tubikuye kubera iki niki biboneka ko ari amabanga yabo ni inyungu zabo ariko si inyungu z'uburundi si inyungu z'abarundi na gato tartakian yibaza ko uburundi bubereye imfura ibindi bihugu vyahora biterwa ubwoba n'ibihano vy'umwe bwa buraya kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ivyo bihano umwe mu bari mu biro vy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Alexander David Day yabwiye ijwi rya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatubajije bayikuye tutabisavye nayo Clementine Domontoye umushakashatsi ku mugabane wa Afurika mu Human Rights Watch yagereranije ingingo y'umwe bwa buraya n'ubushirwa mu gahanga rukubiswe abahuye n'amabi yakozwe munsi y'uburongozi bw'umushikiranganje wa mbere mu mpera z'ukwezi guheze President Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa buraya zamusezeranije gukura ibihano ku bafasha biwe
ati bimeze neza cyane n'ubu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navyo bihano individuelle ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusinya yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene usanga ari ikinyarire tutazi na twebwe ibi bihano byahanaguwe byari byafashwe mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byari byerekeye abajenerali babiri godefroi bizimana icyo gihe yari icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi na gervain dirakobuca yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa perezida nkurunziza ajejwe ibibazo vy'igipolisi abagabo babiri bose baturuka mu ntara imwe ya cibitoke ugira gatatu ni generale Ronald Ngendakumana yahoze ari mu bayobozi b'iperereza ry'u Burundi mbere yo guhunga igihugu mu 2015 yagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi uko ari batatu bahoze ari intwazangabo mu muhari w'inyeshamba z'abahutu wa CNDD-FDD ubu bemerewe kuja ku mugabane wa Buraya tankomanzi umuntu umwe n'ubumwe bwa Buraya bwagumije ko ibihano ni umukozi w'ibiro vy'iperereza ry'u Burundi yitwa Mathias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu ubu nawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imyimenyerezo ya gisirikare urwaruka rw'umugambwe Sente David Imbonerakure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu abo nabo ishirahamwe rya Buraya rikemeza ko bagize uruhara rukomeye mu kwankiriza abatavuganwe n'ubutegetsi Gervain Dirakobuca umwe bwa Buraya umusanganiye nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoreye arenga iyo Bunyoni yaheruka gusubirira kuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri ibihano bose bagirizwa ivyaha bimwe birimwo ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no guhamagarira abantu gukoresha inguvu n'igikenye Eroge Burikaneza ijwi rya Amerika urakoze loje wirikaneza kuri iyo nkuru mu burundi kuri uno munsi wa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi umushikiranganji wa mbere yasabye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakitaho uburimyi bwo butunze abarundi benshi inkuru twateguriwe na desire hatungimana
ni umunsi mukuru wahimbajwe mu ntara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi icivugo kigira giti atawusigaye inyuma tugwize umwimbu dukingire ibidukikije dufungure neza tubeho neza umushikiranganji wa mbere w'uburundi gervin dirakobuca yasabye abarundi kuvavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbu ihangiro rya leta mbyeyi kandi nkozi risanzwe ari uko umunwa wose uronka icyo ufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawo nyene uronke amafaranga iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakitudurumbanya atakiduca intege kandi dufatanye mu nda twese aho mu ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimyi baho bamenyesha ko batunzwe n'ivyo barima ariko ko umwimbu wagabanutse cyane kandi ko bataronka ivyo bafungura kubera uruzuba abafise agatoki tugateka agatoki abafise akumbati tugateka akumbati abarimye agaceri bakarya agaceri bagaheza bakajaho gufungura saa sita uvuye gukora hanyuma rero ugaheza ugasigara urondera iby'umugoroba hariho abashobora gufungura rimwe ku busi yego ni ukuri ukaheruka nk'akaiwa mu gitondo ugashobora kujya nk'utwo ku mugoroba ku buryo utaronka ibyo saa sita n'abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi bamenyesha ko bashonje baremeza ko umwimbo wagabanutse cyane mu ntara iwabo ubu no gusuma kikaba ari ikibazo kuko ibifungurwa byazimbye cyane tubona kabisa birahanitse rwose ubona guherana nko ku mateke ubu igiciro kigeze ku gihumbi n'ijana umuceri ikigori yahora ari izimbuwe mbere n'icyatanu umuntu yarasuma kandi urabona rero ubona ko amafaranga ariko umenga aguma ata agaciro ufite inoti y'ibihumbi icumi ntizibira abantu ubu umukene ntakisumisha ibihumbi bibiri ageze kuri bitanu kandi ataba yayinjije bo ibyerekeye ibiciro ngaha mu isoko nkorangabuzi nabyo barakaje birabahinga kuko uravye nk'igiciro cy'ibiharage cyahora ku bihumbi n'amajana atanu atandatu rero tugura ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na mirongo itanu nicyo giciro cyo kurangura ngo muri rusange ibintu byose byaraduze uravye nk'imiceri yahora igurwa nk'ibihumbi nka bibiri igeze kuri bitatu bitatu n'atanu ni ukuvuga ubuzima urumva ko buriko buragorana bimwe biteye ubwoba kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbu umushikiranganji wa mbere yasabye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe umutumba wose imiliyoni zishika cumi kugira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abenegihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi wo kuronsa ibitungwa bya kijambere abenegihugu biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore ako kamo k'umushikiranganji wa mbere w'uburundi abamaze guhakurikiza baremeza ko harimwo akarusho piyonzopfa barushe akomoka muri komine isare intara ya bujumbura arongoye koperative y'imiryango majana umunani yishize hamwe ubu uye turabye aho tugeze kuri muri iki gihe tugeze ku mwimbu udasanzwe abarimyi bo muri uyu mwonga benshi babinezererwa kuko nk'ubu tuvuga tuti muri uyu mwonga wacu nka twebwe turabarimyi tuti ni nkako kabanki kacu k'amahera dufise mbere abafise ahanini kuko bose ntibangana ntibari ku rugero rumwe hari n'ushobora kwimbura mu icirimo akaronka amafaranga angana nk'umuriyoni mwene mu gihugu ndibaza tuba tubona ko ari intambwe idasanzwe umunsi mukuru mpuzamakungu w'imfungurwa usanzwe uhimbazwa kugenekezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi uko umwaka utashe iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi fao iri shirahamwe rifise icicaro caryo mu gisagara ca roma umugwa mukuru w'ubutaliyano desire atungimana kigali ijwi rya amerika turagushimiye desire hatungimana leta y'u burundi yatangaje icese ko yuguruye ku mugaragaro imbibe ico gihugu gisangiye n'u rwanda yari imaze imyaka itanu yugaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire yemeza ko ari mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'ico gihugu pierre claver nkuru adufitiye inkuru ibihugu by'uburundi n'u rwanda byasubiriye kunga ubucuti bw'akadasohoka nk'uko ubutegetsi bw'uburundi bwabitangaje mu kwemeza ku mugaragaro kw'imipaka yasubiye kugurugwa ukuri kwamye umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire albert shingiro yatangarije i bujumbura mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ko abanyarwanda bahawe ikaze mu burundi nk'uko byari bimeze imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kurya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanyi nicyo gituma tubwiza gukora uko dushoboye kose kugira ngo dushobore kubana neza ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'uburundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terrestre n'ibindi abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzaniya abaganda n'abandi barashobora kuza i burundi ata kibazo na kimwe biteye abanyarwanda n'abarundi begereye imipaka nko mu cibitoke canke ibugarama mu karere ka rusizi barashima iyo ngingo nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye pe jewe banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye banyeretse aho maresitora ari ndafungura nta kibazo cyane cyane hariho ingo zari zarabuze abagabo babo bari baragiye hakurya ku mvu zo kubura akazi bamwe bamwe batwabonye ko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza twarashobora tugori mu rwanda tugashobora utumandirena mu rwanda tukaronka utu dufaranga twabasha kuraba utudagara tw'abana kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka hano bakakironka nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u rwanda sayizi tuvugana intoreka za politike zadutse mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nizo zari zaratumye ibyo bihugu bibiri bidaca n'uwaka u rwanda rwakiriye impunzi zirenga ibihumbi mirongo irindwi bituma uburundi bubona kwitwara ko mu bahunze harimo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida petero nkurunziza uburundi bwagumye butsigura ko butogenderanira n'igihugu kibitse abansi baco nyamara u rwanda rwaseguye akatari gake kw'abarundi bari mu rwanda arabahasabye indaro bahawe ubuhungiro n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni n'ubu naho uburundi bwuguruye imipaka yose bwemeza ko bukirindiriye ko abo bwita abansi barungikwa gucirwa urubanza nk'iyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agaca ahungira mu rugo rukurikira urwo rugo rukurikira ntimugire imigenderanire imeze neza cyane mu gihe uwo musuma akiri muri icyo gihugu akiri muri uwo muryango bambe bamugaburira bamuryamika bumva ko bitokunda tukizera yuko icyo gihugu kibanyi kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu ni ubita yuko ahubwo ari abashyitsi babateye ingorane babwiza kwikurako abaraba ibintu n'ibindi basaba ko iyugururwa ry'imipaka ritabangamira uburenganzira n'agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda gusa gerve nibigira ku bw'ishyirahamwe ryigenga rcp riharanira agateka kazina muntu asigura ko abazohungukira cyane ari abanyagihugu begereye imipaka tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati y'impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire Eh, nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe nka dacibitoke kayanza ngozi kirundo eka na muyinga batakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bakagurirayo n'ibi- ibyo bakenera bo nyine nko guhana abageni bakubakana byoba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo ni uko imigendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi igihugu cy'u rwanda sanzwe hariyo n'impunzi zahungiyeyo iyo ngingo ifashwe inyuma y'inama zitari nke zari zimaze kugigwa hagati y'ivyo bihugu bibiri zifise intumbero yo kunagura ubucuti imwe muri izo ni urugendo rwagizwe i kigali n'umushikiranganji w'ubutungane w'uburundi yaherekejwe n'abacamanza batandukanye harimwo umushikirizamanza kizigenza wa repubulika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka vyatumye ubwoba buba bwinshi ku barundi barungikiwe imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi uburundi igihe bwahimbaza imyaka mirongo itandatu iheze buronse ntayo yo kwikukira u rwanda rwarungitseyo intumwa umushikiranganji w'imigenderanire vincent biruta yakiriwe mbere n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye uyu yamurungikanye ubutumwa bwo mu ibanga aha mugenzi we paul kagame w'u rwanda ico bikoze uyu perezida w'u rwanda mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'ikinyamakuru jeune afrique yarahumurije ko atamurundi yahawe ubuhungiro azurungikwa mu gihugu ciwe kiretse we nyene avyishakiye agahunguka Pierre Claver ni inkuru kigali ku bwijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika turi ko turajira ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabashikirije kuri ino saha ariko reka tubahe incamakuru y'amakuru twabashikirije twabwiye ko umunyepolitike rushi sunak yabaye umushikiranganji wa mbere eh, yategetse ubwongereza mu kiringo c'umwaka umwe gusa yasubiriwe eh, muri ico kibanza na liz Cruz- Liz Truss eh, yakuyemwo yakimazemwo imisi mirongo ine n'icenda gusa twabwiye ko ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka ibiri iri hagati ya- y'igisirikare ca leta ya ethiopia n'inteko zo mu ntara ya tigreya vyatanguye uno musi wa kabiri muri afurika y'epfo twabwiye kandi ko sentare muri nigeria yategetse ko amatungo y'uwahoze ari umushikiranganji ajejwe ibitoro afatwa diezani alison madweke akurikiranwa kuri ruswa no gusesagura amatungo ya leta twabwiye kandi ko ah, leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ibandanya kwagiriza u rwanda ko ingabo zarwo ah, yuko ingabo zarwo zibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi mu mugwi wa m23 mu ngwano ibera mu gice cya rucuru kuva ku munsi wa kane w'indwi irangiye twabwiye kandi yuko mu burundi kuri uno munsi wa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ah, ku isi Ah, umushikiranganji wa mbere yasabye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakitaho uburimyi bwo butunze abarundi aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabashikirije turashimiye nadia taha yamfashije kubashikiriza amajwi yabu- yamwumvise ndashimiye kandi na peter handley mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na oriane tangishaka umugoroba mwiza